iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbibutse ko abadukurikira hirya no hino ku isi iki kiganiro mushobora kugikurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo komu abari mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri umunyamerikakazi esperance hope ikora ukomoka mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko yo muri leta ya ayowa iri hagati mu gihugu muri leta zunze ubumwe za amerika uyu mukandida wo mu ishyaka ry'abarepubulike ahanganye n'abandi bakandida bane bagomba kuvamo umwe uzahagararira iryo shyaka amatora ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka amatora yo guhitamo umukandida uzahagararira ishyaka ry'abarepubulike yo ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu madamu ikora ariyamamariza kuzahagararira disitirigiti ya mirongo ine na gatandatu igizwe n'uduce twa polk dallas grimes na abandel muri leta ya ayowa aramutse atowe azaba abaye umwimukira wa mbere w'umwirabura utowe mu nteko ishinga amategeko ya ayowa akazaba umwimukira wa kabiri uzaba utowe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane esperance hope ikora niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cya none tuguhamagaye uri muri leta ya ayowa mwaramutse neza aho ngaho muri ayowa
mwaramutse neza amakuru ki imbeho imeze ite
tumeze neza biri kuza bishyira gahoro gahoro turi mu kwa kane turi mu kwa kane abantu ubu bafite icyizere cy'uko iyo mbeho ishobora kugabanuka mu gihe cya vuba abantu bakaba bakongera gusohoka ndetse no kwidagadura hanze madame esperance hope ikora rero dutangire utubwira uri mu ntoki
mbanje kubasuhuza aho muherereye mwese esperance ikora nuko nitwa esperance hope ayikora ndi umumama ndubatse mfite umwana umwe utuye muri jimoyine ayowa ndi umunyamurengekazi umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakoboka mu duce dutandukanye two muri kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo neza na neza aho ukomoka wowe ni hehe
njyewe nkomoka njyewe navukiye muri zura muri province ya katanga ko ababyeyi banjye baje bava mu minembwe bagiye bava mu minembwe minembwe ijwi ry'amerika rirayikurikirana cyane ibibazo bihabera dufitiye abanyamakuru babigeza ku bakurikira ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi ni naho rero unakura inkomoko n'ubwo wavutse muri province ya katanga madame ikora wageze muri amerika rya
nageze muri amerika muri 2015 ubwo ni ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yego nyuma y'imyaka irindwi gusa urimo uriyamamariza kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Iowa ni ibintu bidasanzwe kumwimukira kuba yazamuka ah, ku muvuduko nk'uwo urimo kuzamukaho
yes yego
gerageza utubwire ah, igituma ah, ah, ugira uwo muhate ah, kugira ngo ube wahinyuza ibyo abandi badashobora kugeraho mu gihe cy'imyaka irindwi gusa kuba uhatanira uwo mwanya ni iki kigutera intege
Um, murakoze cyane Um, njyewe nkura mu- mubyeyi wacu papa ari we papa yadukoreshaga bible study yatwigishaga ijambo ry'imana Um, mu gukura kwacu rero twi- twakuze twu- twi- tu- dusenga twizera ijambo ry'imana noneho menya gutandukanya njewe n'ibintu bi- bi- bingeraho menya gutandukanya uwo uwo ndiwe inside gu- kuruta uwo uwo uwo ndiwe uhaca mu bibazo by'intambara n'ibindi byose rero ngishika hano namenye ko ndi hano kubwo impamvu iyo mpamvu rero niyo numvishije ifite imbaraga gusumba igi- i- i- gusumba kureba ko mfite iminsi mikeya ndashobora gusepinga ini kugira ngo kugira ngo imbeho sawa uh, dreams zanje
Mm. hanyuma uriyamamariza kuzaba umudepite mu nteko ishinga amategeko ah, kugira ngo umuntu abe yagera kuri iyo ntego nuko aba yaramaze kuba umunyamerika wujuje ibyangombwa Ah, ugiye gufata iki cyemezo wabihereye kuki ni iki cyabaye imbarutso
thank you um, iki cyemezo kugifata ntabwo byari byoroshye nk'uko nk'uko tu- mubyumva cyangwa nk'uko nabivuze ko I- nari nzi papasi y'ubuzima bwanjye then ndasitepinga in impamvu Ariko- y'ubuzima bwawe niyo mpamvu wa- wa- wafashe icyemezo cyo Eh, kureba Mm.
eh, ariko ariko bica mu nzira nyinshi cyane bica bi- bifa- bica bitwara igihe kinini cyane Mm.
um, ariko ku- kuba kuba ku- kuba kubivuga mu majambo magufi um, natangiye kuba kwiyintegra kuba involved mu bikorwa aba abaturage bo muri ayo bakora um, nyuma y'aho cyane cyane mbere uyu musirize numvishije ko nashitse ahangaha ahangaha nta- nta yindi excuse nutanga then ntangira kwinvo- kuba involved kwiga uko aba- uko aba- ibyo abantu bakora um, ntangira- ntangira kuatendinga ama ama conference kujya mu ah, manama ay- atandukanye Mm.
yes nja mu manama atandukanye mpura n'abantu batandukanye ngira ngirana ibiganiro nabo nga- ngasaba kofi tukagenda tukaganira uko abantu bagenda tugenda tuganira um, bagakunda ibitekerezo byanje baka- bakanyankora- bakanyankora- bakantera intege um, ariko nanje iyo tuganira nabo n'iyo ba- ba- bavuga muri muri ayo manama kumva um, n'abantu umuntu wese ni umuntu kumva ntabwira uburi mu bintu bakora nkumva ko barabikora nk'abantu nyine um, other than that um, mu- mu gihe narimo mba involved muri ibi bikorwa nabashije ku- kuja kuri capital uh, ka- kareba ibiko- nkora tour E, um, kapito ubwo ngubwo ni aho inteko ishinga amategeko ya leta yanyu ikorera yes Mm.
um, kareba ibikorwa bakora um, nkaja mu, mu madeba iyo barimo ku, gu- ku, gukora deba ku, kuri, kuri bills runaka gukora ibiganiro ku, ku, mate- ku mishinga y'amategeko atandukanye Mm.
yes Mm.
um, i- so ivyo byose iyo iyo nagendaga mbibona nkabona abantu bose ni nk'abantu nkabona ko ah, ibintu byose birashoboka ariko still ntabwo byoroshye kugira ngo stepping in mvuge ngo okay uyu munsi ndemeye ku- ku- kugerageza amahirwe yanjye cyangwa se ndemeye kugenda nanje ngo n- n- ah, nkore bino bintu ndimo ndimo kwiga Mm. hanyuma madama ah, ikora nya- nisegure ku bakurikiye ijwi rya amerika ntabwo nshaka kumvikana nk'umuntu w'umuhezanguni ariko iyo leta yanyu ni imwe muri za leta abantu bavuga ko igizwe n'umubare munini ah, w'aba- w'abazungu cyangwa se ah, abera abantu babimukira ni bake cyane ah, ndetse benshi banajyayo baba bagiye gukora imirimo isanzwe mu mirima dore ko ari intara yera cyane Ah, byarakoroheye ah, kwinjira muri sisiteme y'iki- y- y- y- y'iyo ntara yanyu cyane cyane ko ah, uri muri ba nyamuke cyane ko ari intara cyangwa se ari leta abantu bavuga ko ituwe cyane n'abantu b'abazungu cyangwa se abantu batuye iki gihugu
yego murakoze um, yes urumva kwi- ku- kwinjira muri ibi bintu ugenda gahoro gahoro ntabwo biba ijoro rimwe cyangwa umunsi ukurikira ariko ugenda gahoro gahoro iyo iyo bagenda bakumenya bakumva iyo bakumvishije first of all bakakwakira bakakumenya si bose ah, bamwe nyine baracyafite u- uko- iyo mitekerereze yabo ah, white supremacy ariko iyo iyo aba bandi bakeya bakumvishije bakakwakira ba bandi ba- bagufasha no kugera kuri ba bandi bandi batahaye bakumva n'abatahaye bakwakira byose bivana nawe Mm. hanyuma ikindi mbere y'uko dufungura mikoro kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi nabo bagire icyo bakubaza Ah, ntibisanzwe ah, kubona bimukira benshi kuko abonzi bagiye bagerageza kwiyamamaza abenshi usanga bagendera ku itike y- y'ishyaka y'abademokarate ariko wowe ah, uri mu- uri mu ishyaka ry'abarepublike ni naho wifuza ko ah, wazatsinda kugira ngo ubahagararire mu nteko ishinga amategeko muri iyo leta yawe uhitamo iryo shyaka ah, hari icyagukuriye cyane kirenze igikurura abandi bimukira muri ririya shyaka rindi muhanganye
Ah, nibyo um, iyo uje guhitamo ishaka sinzi ku bandi ariko nda- nzi uruhande rwanjye um, ku ruhande rwanjye mbere y'uko mfitamo ishaka nibyo mu by'ukuri abantu benshi ba, ba, baja mu ba demokarate ariko nabanjije ku- kureba ese ni iyihe myizerere y'aba- y'abademokarate ese ni iyihe myizerere y'abarepublican ese ni ibihe ni ibihe jewe nemera ni ibihe jewe ntemera maze gusoma ama platform yabo bose usanga ibyinshi ibyo nemera biri biri mu ba republican noneho mpitamo kuba umu republican gutyo Mm. hanyuma nabonye eh, muri gahunda yawe yo kwiyamamaza washyize imbere umuryango uburezi eh, ubwisanzure ndetse n'icyizere Eh, uhitamo ibi ngibi n- ni kubera icyo ari byo wahisemo
ibi bintu bira- bira- biravuga cyane kuri jewe Mm.
speak loud to me kubera ko um, njyewe nk'umwimukira um, umuryango nicyo kintu nicyo kintu nicyo kintu niyo niyo foundation niyo fon- niwo musingi w'ibintu byose uretse uretse nanje w'umwimukira umuryango ni umusingi wa, wa, wa buri kintu cyo- ikintu cyose kiramera kirakura kiva mu muryango iyo byapfuye mu muryango um, no- na- na- n'ahandi bigenda bigira ibibazo bitandukanye education kuri njewe nk'umuntu w'umwimukira utaragize utaragize amahirwe yo, yo kwigira mu gihugu ciwe ngo abe stable numva ko ari aricyo kintu ki- ki- cyonyine nasigaranye kurusha um, ibindi byose a- i- amatungo twarayataye turayasiga ariko iyo ufite education ahantu ho unless you died ico- iyo education aho ugiye hose urayikerenga education ubwo ni Ah.
uburezi Mm, mm, Ah, uburezi uburezi mm, aho aho ugiye hose urabukerenga mm.
um, niki kindi mwavuze kwishyura ukizana liberite yes um, um, iyo iyo izo iyo ufi- iyo uri muri famiye ufite iyo education ariko ukaba udashobora kwisanzura ugash- ukaba usho- udashobora kuba ufite ubwo iyo iyo li- lib- iyo- ubwo ubwo bwisanzure n'ubundi kandi uba limited n'ubundi uba limited ukaba usho- ushobora kuba utapafominga mu mu- muri muri kapasite yawe yose kubera ko hariho ya- ya- bya bintu biku- bigu- bikubuza kugira ngo wisanzure Ah, hope hope niryo zina ryanje duke- umuntu wese akeneye hope mu bintu aba arimo akora iyo hope ya- ya- yashize umuntu atenzenga gufedinga umuntu ate- aba aba- umuntu aba ata atakiriho niko navuga hope ubwo ni icyizere nibyo bintu bine ushyize imbere cyane umuryango uburezi kwishyira ukizana ndetse n'icyizere madama ikora guma kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo babaza hanyuma nanjye ndagenda ngaruka mubaza ibindi bibazo reka duhere kuri aimable wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
mba mu karere ka masisi muri norukivu ikibazo cyawe
wa ibyanjye nawe nshaka kumubwira na- icya mbere cyo ndi- ni- ni- ni- ndamubwira ko amahirwe masa kuko kubona ko hari umuntu wakwirinda ko afite igitekerezo cyangwa ko afite iyo ntambwe kuvuga ngo ko yakwiye yamamaza iyo adashingiye ku by'ingengaruhu icya mbere cyo ndamufelicite ndamubwira vrema amahirwe masa Hmm. komeza arakumva
ikibazo namubaza nagira kuma zeski ari kubona ko afite inshingano cyangwa ari kubona ko wenda inyuma afite abantu bamu- bamuri inyuma ba- bakwifuza ko bamutora nicyo cyari ikibazo cyane urakoze cyane aimable uh, madame ikora aimable aribaza niba uh, ufite abantu bahagije bakuri inyuma ku buryo ushobora kwizera intsinzi
murakoze cyane mabure murakoze kandi ah, ku- kutwifuriza neza Um, iyo iyo ugiye kwiyamamaza u- ni wowe ugenda kubwira abantu uwo uri we warangiza noneho abantu bamara kukumenya kandi bagakunda impamvu uhaye wiyamamaza n'uwo uri we then bakuza inyuma so izo ngizo ah, ubimenya uko uhaye ugenda wiyamamaza uko uhaye ugenda ukora- ugera ku bantu nibyo turimo kandi twizeye ko tuzabona abantu benshi bazatuja inyuma Hmm. Uh, madame ikora uh, usobanura uh, biriya bintu bine uh, uheraho cyane uvuga ko uramutse utowe ari byo uzashyira imbere wakomoje ku burezi uvuga ko uh, akenshi abantu benshi batabona amahirwe yo kwiga kubona amashuri meza kugira ngo babe batera imbere mu buzima bwabo Uh, nk'umwimukira wavuye mu gihugu umuntu yavuga ko ah, kiri mu bihugu byibasiwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene umutekano muke nk'isomo wakuye mu nzira y'urugendo rwawe wasangiza abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya ni nk'irihe Ah, ryatumye ugira icyo cyizere cyo kuvuga ngo nubwo nahuye n'ibibazo ariko hari icyizere imbere
Um, iyo iyo umuntu yahuye n'ibibazo byinshi i- akenshi aragenda aka ibibazo bikamu bikamu overwhelming yarangiza aka akumva ko atag- atagikwiriye akumva ko iwe nta- nta- nta mwanya afite ahari aha- ahantu heza cyangwa se ahantu abandi bateraniye akumva ko ijwi ryiwe ryakandamijwe um, bifata imbaraga nyinshi bifata bi- bisaba courage kugira ngo kandi usubire kandi wiyunguruze wi- uzuke ukarabe mu maso numara uvuge ga- ngo no ndatangi- nda- nda- ndiho kubwo impamvu reka reka nshake impamvu ndiho uyu munsi impamvu tutapfuye muri ziriya ntambara cyangwa impamvu inzara itanyishe ubukene butamazeho nka- nkabona uburyo nkaja ku ishuri hariho impamvu iyo mpamvu niyihereka nishake nanje nindangiza imbe icyo iyo i- i- icyo uh, ngicyo i- i- mu- mu muntu w'imbere Na- na- namubwira ko um, i- i- ubwo buzima bwo ku- bwo kumva ko uta- uta- at- utari we utabereye ni ubu- ni ubuzima abantu benshi bo- bu- bumva niko abantu benshi bumva bagiye baca mu bibazo ariko hariho abandi bantu nabo bagize iyo courage yo kuvuga ngo reka ndenga ahangaha ndebe ikiri hirya y'aha ngaha nindangiza ngikurikire nimba ari cyiza nimba ari na kibi kireki urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika rukundo wiriwe neza
mwiriwe neza ndashima imana kandi nizera ko namwe muri amahoro turi amahoro uri hehe
Eh, ndi mu gihugu cya kenya mu gisagara cyitwa eldoredi ariko ndi umwana yavukiye mu gihugu cy'u burundi ikibazo cyawe
Eh, nta kibazo mfite uretse kugaragaza ko nanezerejwe no kubona iriya poste yanyu Eh, nabonye uwo muvukanyi avuka mu gihugu ki- kibanyi cya kongo agiye kwiyamamariza uriya mwanya ndagara ndavuga nti iki kintu kiranezereye cyane reka ngire icyo ndakivuze ko eh, ndamuramukije cyane mbega sinzi ko yoba yumva ikirundi arakumva
Eh, banyakubahwa madamu esperance ndabaramukije kandi ndabanezererewe cyane eh, ku bw'iyo ntambwe cyangwa ku bw'iyo ku bw'ibyo byi- ku bw'icyo cyifuzo mwifuje kugeraho
arakumva madame esperance eh, kuri rukundo ni ukugukeza no kukwifuriza amahirwe hari icyo wamubwira nawe murakoze cyane rukundo murakoze cyane
ego ndabinezererewe ba umuvukanyi wo ngaho ha- iruhande yacu muri congo ashyitse ku ntambwe nk'iyo Uh, kuko ni iteka ntangere kuri east africa ni iteka ntangere kumbure twizera yuko uh, iyo mufite mumaze kugera mugize ayo mahirwe yo gushika kure eh, mu ku- gutorerwa uyo mwanya kumbure muzokwibuka east africa mwibuke afurika nzima mwibuke ibihugu bibanyi na cyane cyane murabona yuko aha muri afurika ibihugu tuba tuvukamo canke dukomokamwo ari ibihugu rimwe na rimwe usanga ku tubazo tumwe tumwe mugabo muri hiyo muba mushobora kuvugira ba bantu bato bato kumbura ibintu bigakemuka nubwo bi- ibibazo byo bidashobora guhera ariko haba hariho ibyo mushobora gufasha urakoze cyane rukundo madame esperance wasubiza icyo kibazo wenda ukagihuza n'iki cyanjye Ah, iyo umuntu ukomoka ku mugabane wa afurika cyangwa se undi mwimukira ah, yiyamamarije umwanya akagira amahirwe yo kuba yatsinda ah, aba afite umuzigo wo kuba ijwi ry'abanyafurika bose cyangwa se abandi bimukira bose Ah, nta mpungenge mufite ko muzaba mufite eh, ibintu byinshi musabwa cyane cyane kugira ngo mube mwafasha gukemurira usibye abo baturage banyu ariko mukabana eh, n'ijwi ry'abandi eh, mudahagarariye
Um, nibyo um, kuba turi turi muri iki gihugu ntibikura ko um, akavukire yacu ari ari muri east africa ariko um, tu- tu- tu- dukora umuntu wese akora ibiri muri kapasite yiwe ibyo ibyo byose tuzashobozwa gukora tuzabikora um, ntitufite impungenge nyinshi kubera ko twizeye ko tuzabishobora dufite aya- abandi bantu nabo benshi baba baba intellectual batuye muri iki gihugu nabo bashobora gukora kandi n'ubundi bakomeje gukora ibikorwa byiza bitandukanye ku bw'akarere kacu urakoze cyane rukundo mu mujyi weldoret mu gihugu cya kenya nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize umunsi mwiza na wikendi nziza
abashimiye cyane nshima cyane n'ibikorwa muri ko murakora ukuntu mugenda muratanga amakuru ku banyafurika baba badashoboye rimwe na rimwe kuronka amaradiyo ashobora kubafasha hama nkipfuriza amahirwe uyu muvukanyi namubwira ko imana yashoboye kugabuza abisirayeli ikiyaga gitukura itomunanirwa no kumutambutsa kugira ngo ashobore gushika kuri iyo ntebe yifuza isengesho ryanjye ni uko azoshyika ku cyifuzo cyiwe imana ibube hafi mugire umugisha cyane urakoze cyane reka kuri telefoni dufate na ngenzi wiriwe neza
Iriwe neza uri hehe ngenzi
ndi mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ni amahoro i kigali
Kigali ni amahoro turashima Imana n'ikibazo cyawe
ndamubaza nk'umunyafurika ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturanyi b'u Rwanda
komeza komeza turakumva mm.
nda- ikibazo cyanjye kiragira kiti ni iki iteguye gukora ku gihugu nk'umuntu uvuka muri Afurika ni iki yiteguye gukora ku gihugu cye cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo buryo ki ari igihugu gifite ubutunzi ku buryo gakondo ariko budafitiye umunyagihugu akamaro ahubwo bugirira abanyamahanga akamaro ni iki yiteguye gukora ku banyagihugu cye bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo kuba bafite umutungo kamere ariko udashobora kubagirira akamaro ni iki yiteguye gukora nk'umuntu ugiye kuyobora muri iriya leta y'amerika urakoze cyane madama ikora ibyo nibyo nakubwiraga ko iyo umunyafurika abonye mugenzi we ateye intambwe uramutse ubonye ayo mahirwe yo kuba watorwa urumva ko ufite umuzigo munini cyane wikoreye w'abanyafurika uwo muzigo urimo n'ibyo bibazo barimo kukubaza ntawe mu bushobozi bwawe uramutse utowe n'iki wafasha kugira ngo icyo gihugu wavuyemo ugifashe gutera imbere kugira ngo iterambere rigere ku bandi banyafurika nkawe
murakoze nk'uko nabivuze iyo iyo uyobora muri iki gihugu iyo utowe hariho hariho inzego ugeramo hariho n'izindi nzego udashobora kugeramo hariho ibintu bimwe ushobora gukora harimo hariho n'ibindi bintu udashobora gukora rero mu bintu byose dushobora kuba twemerewe gukora tuzoshobora gukora bizatuma imibereho y'abantu b'iwacu imera neza tuzabikora kandi nanone twari twaratangiye kubikora n'igihe twari tutaratorerwa uyu mwanya twakoze advokasi inshuro nyinshi hariya aho ngaho muri kapito tureyizinga awarenesi y'ibintu biri kuba biri kuba iwacu cyane cyane muri sidi kivu so icyo ni ikintu kimwe mu byo twemerewe gukora n'ubundi tuzakomeza gukora ku bijyanye na ekonomi ntabwo ndasokinga ngo menye neza mu by'ukuri ni hehe ni hehe tugera ni hehe tutagera ariko nk'uko nabivuze turahari hariho n'abandi bantu benshi batuye bari muri ibi bihugu bari gukora ibikorwa byiza kandi tuzakomeza kugenda imbere aho gusubira inyuma
mbere y'uko mu ijambo undi mukunzi w'ijwi ry'amerika abantu benshi bakomeje kukwifuriza amahirwe kugira ngo uza ube wabona tike yo kuzahatana mu kwezi kwa cumi na kumwe kuri wowe iyo ukurikije amakuru ufite ibipimo bigenda bisohoka hirya no hino amahirwe wihangana te
ntawuza ukora ntabwo uza kwiyamamaza kugira ngo utsindwe ugenda uvuga ko uzatsinda hanyuma rizawuti iza hari igihe iza watsinze cyangwa utatsinze ariko so far amapazirive ko ibintu bizagenda neza nkurikije uko akazi kari kugenda nkurikije uko kampeyini iri kugenda nibutse ko muri iryo shyaka ryanyu ry'abarepubulike uhanganye n'abandi bagabo bane niko bimeze
yego yego kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika oswald wiriwe neza oswald uranyumva oswald uranyumva oswald ndibaza ko dushobora dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko mu kanya naboneka turaza kumuha ijambo kugira ngo abe yagira icyo abaza nabonaga yahamagaye avuye mu gihugu cya afurika y'epfo hanyuma rero madama ikora gerageza ubwira abakurikira ijwi ry'amerika inzira munyuramo kugira ngo mube mwatorwa kwiyamamaza abanyafurika ubundi bamenyereye ko abantu bajya muri za sitade n'ahandi ariko hano hari bikorwa mu buryo butandukanye aho usanga abakandida bava ku nzu ku yindi bagenda bashakisha amajwi mubikora gute kugira ngo nk'umuntu uri za murenge wifuza gusobanukirwa uburyo politiki y'amerika ikorwa mwiyamamaza gute
murakoze um, hano u- ubanza uba ubanza kuba ubarizwa mu ishaka runaka akenshi noneho warangiza kubwira ishaka ru- runaka uku- u- ubarizwamo ugomba kuba uri uri involved ugomba kuba u- uzi ugaragara muri muri muri iryo shaka ryawe muri abo bantu bawe umwe muri iryo shaka haba harimo abantu bamaze imyaka n'imyaka babi- babikoramo bakora ibyo bintu O- urabegera ukababaza Ah, mu bintu re aho aho uhera u- uhera ku gufa- kuja kuri secretary of state akaguhereza ib- ib- ibyo bita ah, ah, a petitioner sinzi uko nshobora kubivuga mu rurimi rw'iwacu murambabarira Ah, Ah, ni ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni nk'urwandiko ukoresha kugenda gushakisha abantu bagusinyira bemeza ko Yes.
ushobora kwihaga yego
yes rero warangiza kubona ubwo rwandiko ukagenda mu baturage ukababwira uwo uri we umuturage yagu- yagu- yakwishimira aka- akandika amazina yiwe na aderese yiwe inforomasiyo ziwe zose yarangiza akagusinyira Bi- ah, um, state isaba ko oh, minimum ugomba kugira abantu mirongo itanu bagusinyiye muri district yawe uhaye wiyamamarizamo um, ushobora kugira benshi barenga abo ngabo ariko ni abo ngabo o, u- usabwa rero iyo wamaze ku- kugira abo bantu u- u- urabatwara bakareba amaderese bakareba nimba abo bantu biyandiki- bari kuri fishe y'itora iyo bihuye rero u- ubwo uba kandidature yawe iba iba yemewe iba yemewe kubera ko abo bantu baba bagushyiriyeho uwo mukono Um, naho ibindi byose ni uku- ni uku- ni ugukora nk'uko nk'uko mwari mubivuze ugenda umuryango n'umuryango ugakomanga umuntu akaza hanze ukamubwira uwo uri we akakubaza ibibazo ni uko nguko ugenda wi- uba- wimenyekanisha ukababwira icyo uhaye ukora Ah, rero um, ab- abiyamamaje mbere yanjye bavuga ko iyo iyo ugeze ku muryango w'umuntu rimwe wenda ahita abyibagirwa icyo uwo mwanya kuko aba afite ibintu byinshi aba arimo aba arimo gukora ntabwo aba ari- ari arimo gutekereza wowe gusa cyangwa wenda uwaba anamusanze arimo gukora ibindi bintu mwamara kuvugana bikaba birarangiye ariko bakavuga ko iyo ugi- iyo- iyo ugiyeho irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane izina ryawe riguma mu mutwe mu bitekerezo byiwe mu buryo ki yoramuka ntagutore gusa ariko afite afite ubwo bushake yagutora ntiyo kwibagirwa ko wageze ku muryango wiwe mbese ni uko nguko ni uko nguko dukora dukora kampeni ubwo ni uburyo bumwe hariho ubundi buryo um, du- dukora ama postcard uka- ukandika u- kuri postcard si- postcard mm, sinzi ko nabivuga mu rurimi rw'iwacu ni ibyapa byo kwamamaza yes warangiza uka- uka- ukohereza mu ma aderese yabo ba- ah, uga- uka- ukabyishyurira kuri post office post office ikabitwara baka- bikaja mu ma aderese yabo bakabisoma nabyo nayo nacyo icyo ngi- ubwo ni uburyo bu- bumwe nabwo butuma izina ryawe rishobora kuba gi- ba- bagibuka mu mu mitwe yabo Um, hariho n'uburyo bwo gukora ibyapa ugenda ushyira mu ma mu- mu- mu duce uzi abantu bi- bazogutora bacamo nimba ari muri district yawe nyine ugafata ibyo byapa ukagenda ubishyira aho ngaho um, ya Nku- ni nk'ubwo ni nk'ubwo buryo um, campaign campaign ikorwa hano hanyuma bi- eh, ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu nibwo hazaba ah, amatora yo ku rwego rw'amashyaka kugira ngo bahitemo ah, umukandida uzahagararira ishyaka mu kwezi kwa cumi na kumwe ibyo byo bigenda gute
um, yes urumva muri mu kwezi kwa gatandatu hako- hatora gusa abantu bari muri parti politique abantu bi- biyandikishije muri iyo parti politique ariko um, hariho hariho abantu bataba bataba bari bari mu ma mu masiri haba hariho abantu baba- batwara amatrake cyangwa ba- bazindutse ba- bakora icyo ba- ba- bari- bakora icyo bita kuri kwesitinga absentee ballot ubwo ngubwo ni abantu batazaba bafite umwanya ku munsi w'itora kubera imirimo batandukanye baka ah, urupapuro rw'itora mbere y'igihe
yes hanyuma um, hariho amatariki mu kwezi kwa gatanu ku ku itariki cumi n'umunani ni umunsi wa mbere aho abantu batangira gusaba am- i- icyo bita uh, early vo- voting gutora mbese mbere y'igihe Mm.
mbe- gutora mbere y'igihe Ah, mu kwezi kwa gatatu itariki mirongo ibiri n'icyenda niwo munsi wa mbere wo gusaba absentee ballot hanyuma rero mu kwezi kwa kwa ka- kwa m- gatandatu itariki zirindwi ho um, abantu batora amatora aka- akaba akarangira saa m- saa mbiri zo- zo- zo mu ijoro urakoze cyane madame eh, ikora dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika ni indabira wiriwe neza ni indabira uranyumva ni indabira uranyumva ni indabira niba tutamufite kuri telefoni reka dufate john john wowe wiriwe uranyumva john john uranyumva Ah, john ndibaza ko dushobora nawe kuba tumubuze kuri telefoni ah, cyangwa se harimo ah, utubazo twa tekinike kuri aba bavandimwe bifuzaga kugira icyo babaza umwe yari mu gihugu cya zambia undi nawe yari mu gihugu cya kenya ariko ubwo mu buhanga bw'ibyuma nibabitunganya ah, turagaruka nabo tubahe umwanya hanyuma rero ah, kuri iyo tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko wabivuze ni wo munsi wa nyuma wo gutora mu mashyaka kugira ngo bimenyekane umukandida uzahagararira ishyaka uwo munsi haba iki
uwo munsi baratora barangiza gutora um, hariho probabilite ko hari, hariho igihe byaci- byashyitse ko iyo barangije gutora um, abantu batageza uh, po- cinqua- cinquante cinq po- po- pourcent rero iyo batazigejeje aba ama, a- bat- batwara ay- aya matora kuri convention ubwo ni ukuvuga ko iyo hatabaye umukandida watsinzwe watsinze ku bwiganze bwa mirongo itanu na gatanu ku ijana icyo gihe ah, ku- haba in- inama rukokoma y'ishyaka akaba aribwo hazaba amatora yo kwemeza yes rero iyo iyo abo bantu iyo iyo nama rukokoma yabaye abo bantu nibo bazaba bagenda bagatora bakavuga muri aba bantu bose ah, turabona uyu nguyu ari we na- nako baratora nabo noneho uwo uwo batoye akaba ari we ukomeza guhitanwa n'umudemokarate
hanyuma ikindi nifuza kumenya madamu ikora ah, ayowa ni leta irimo abimukira cyane b'abanyafurika usanga ah, bakora imirimo isanzwe benshi bagiye batuzwa muri muri ako gace bakuwe mu nkambi runaka ah, mu bihugu bya afurika baza gutura muri icyo mu- muri iyo mu- mu- muri iyo leta yanyu kuri abo batora ah, muri iyo district yawe abimukira bangana gute ugereranije
Um, iyo iyo iyo kera yabaye umuntu ushobora kuba yatora aba ntabwo aba akiri umwimukira aba yabaye umusirizeni umusirizeni wenyine gusa niwe wemereye wemerewe gutora rero iyo um, um, ama- public release zose baduhaye uh, information dufite na tibatubwira ngo aba abimukira bangana gutya ta- kuko nta bimukira bafite bafite abaserezeni gusa so mu by'ukuri sinzi ngo abimukira muri iyo district bashobora kuba bangana gute ariko iyo ngenda gukomanga ku miryango abantu bavugisha harimo barimo si benshi cyane ariko maze kubona maze kubona ah, bakeya Mm. hanyuma ikindi kugira ngo umuntu afate icyemezo nk'iki mu gihugu gikomeye nk'iki cya leta zunze ubumwe za amerika ah, cyo kuba yakwiyamamariza umwanya w'ubutegetsi muri politike ah, ibyo ari byo byose haba hari abantu ufataho nk'icyitegererezo uvuga ko ndamutse ntowe nifuza kuzayobora nk'uyu muntu cyangwa se nifuza kuzaba nk'uyu muntu hari umuntu kuri wowe wakubereye icyitegererezo ah, watumye wumva ko wifuza kujya muri politike kugira ngo nawe uzabe intangarugero nkawe
charles shizamu ni umugore wabaye umugore wa mbere wategetse w'umubulaka yaravuze ngo ngwiyo ngo bataguhaye ngo intebe ngo uzane ngo ufunge intebe yawe wenyine Okay, let me say it in English. Mm. If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair.
Mm. Um, bivuze ngo iyo iyo iyo bataguhaye intebe nyayo igenewe kuba ku meza ushobora kwizanira iyawe uhina ariko ugashaka uwo mwanya aho ngaho yes uyu mm. uyu mugore yari yaranyisparinze cyane nkurikije ibyo nagiye nsoma kuba mu gihe cya cya slavery ukuntu byari bimeze noneho arengwa urwego rwo kuba rwo kuba muri muri muri muri ubwo buzima bwo kumva ko ivendo babaye abasireve ivendo abapapa batendinga kuba amajoriri abamama bakaba minority muri muri politics cyangwa se muri gavumenti cyangwa mu makarezi atandukanye ariko yarabirenze aragenda araraninga aba umugore wa mbere muri us congressional
mu nteko ishinga amategeko y'amerika
uyu akaba ari umugore wabaye umucakara urakoze cyane reka kuri telefoni dufate john nsabiyumva wiriwe neza uri hehe
ndi mu burundi karusi muri komine gitaramuka ikibazo cyawe
kigakura n'ifise mbega uwo mudamu nk'uyu agirirwa amahirwe agatorwa ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika akarusho ni akahe muri afurika ko afite inkomoko n'iwacu kubera twaragiye tubona barack obama baratwaye manda zibiri barazirangiza hanyuma ntabirebeye ko twagiye tuba muri afurika twahungukiye mbega ikibazo cyanjye akarusho ku munyafurika biba ari ino iwabo turatwara kuba ari akaha
urakoze john icyo kibazo madamu nizere ko urimo kucyandika ahantu reka dufatire rimwe ibibazo nka bitatu dufite na ngicyo ntabwo nacyumvishije asubiramo icyo ashatse kuvuga aribaza akarusho uzazana uramutse utowe cyane ku banyafurika iki kibazo ni ikibazo wagiye usubiza kenshi atanga urugero ko nubwo perezida obama nawe wari ufite inkomoko ku mugabane wa afurika yayoboye igihugu manda ebyiri ngo kuri we nta byinshi abona yamariye afurika so akibaza akarusho wowe ushobora kuzazana mu bijyanye no kuba wagerageza gufasha abanyafurika icyo nicyo yari abajije noneho reka dufate na twagira yezu kugira ngo uze kubisubiriza rimwe twagira yezu wiriwe
wiriwe neza rwema uri hehe
ndi mu rwanda i kigali hano ikibagabaga yego ikibazo cyane
ndashaka ku ikubitiro ni ukumushimira no kumusabira umugisha ku mana uwo mukobwa hope ni umudamu deja ambabarire mubwira ko hari amahirwe atatu y'ingenzi yinjiranye muri politiki ya amerika uyu munsi k'umuvukanyi wo muri drc uyu munsi mwamutumiye ku kiganiro ni nawo munsi perezida w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagiye gushyira umukono mu gitabo cy'amategeko y'umuryango w'afurika y'uburasirazuba i Nairobi muri kenya icya kabiri ejo nibwo kongeresi y'amerika yaraye yemeje uriya munyanijeriya nawe ukomoka muri afurika kujya muri ruriya rukiko uzi ko ari umucamanza uhoraho iki rero ni ikimenyetso cy'uko abanyafurika cyangwa se abimukira igihugu cya amerika tuzi ko yego wenda ubu bakavukire barabonetse ariko ni igihugu gituwe n'abaturutse hirya no hino iki ni ikimenyetso cy'uko abantu baturuka muri ibi bihugu byacu baturuka hirya no hino nabo hari uko bitangiye kugenda nk'uko izina rye rero mu mazina ye hagaragaramo hope icyo cyizere niba yizera imana nawe ubwe ntiyiyizera ashingiye ku izina ry'ubwe ku giti cye nanjye ndamushyigikiye niba yemera imana niba oke niba atanayemera genda yemera nanjye ndi umwe mu bantu bamushyigikiye ntagende nta- ntagende nk'umukongomani ahubwo agende nk'umuturage w'afurika y'iburasirazuba murakoze urakoze gusa icyo twavuga ni uko ubu turimo kuganira na madamu esperance hope ikora nk'umunyamerika na politike a- Yego.
ajyamo n'izo muri amerika ibindi yabikora nyuma ariko ubu ibyo ashyize imbere cyane ni ni- umunyamerika ni uko bimeze ariko Eh, nabyo inkomoko burya ku ivuko Araza kugira icyo abi- ivuka wari ku ivuko araza kugira icyo abikubwiraho mu kanya urakoze cyane twagira heza
yego murakoze reka dufate na jacques wiriwe neza
bikiriwe neza Eh, uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe bujumbura mu burundi ikibazo cyawe Ah, mu busanzwe mu busanzwe ntabwo ari ikibazo gusa ni n'interano kandi ikibazo cya mbere ni uko bashaka kumubaza ah, nk'umukobwa umwigeme cyangwa se umudamu atera intambwe agashikana ah, mwa abantu babimukira batavukiye muri amerika ndetse numvise akivuga n'ururimi rw'ikinyafurika eh, icyo ateganya kuzokora ku bandi bigeme kumbure kugira ngo ashobore kugira icyo bafashije kuko nk'ubu nk'akazi tuvuze Miss- mu minsi y'u rwanda mu minsi y'uburundi mu minsi wa kongo baravuga ngo dufite imigambi nini nini nini none wewe nk'umuntu w'umwimukira ku bantu babimukira akazi bari ngaho bashaka kubaza imigambi abafite imitwe yashoboke kubaterera kugira ngo nabo bashobore kugashika ku ntambwe ntiyagezeko hanyuma ikindi nacyo ni ikijyanye na ah, ni- ni- ni- n'amacakubiri afatiye ku ruhu asanzwe ari hirya no hino mu isi hariho nk'umu- nk'umwirabura yitwa birmari yatanguje kampeni yitwa ngo i love black people bya ni uko yabonye ko kumbura hariho eh, ingorane cyane abanya- abantu b'abirabura bagenda bahura nazo ndabona ashaka kumubaza ko hari icyo ash- ateganya gu- gukorana cyane cyane gifatiye ku ruhu ntidufate kuri politiki gusa ngo agiye guteza imbere ah, amerika cyangwa kwiteza imbere gusa yibuke n'icyo ari cyo nawe nyine ubwiwe rero nshaka kubaza neza na neza ibyo ateganya gukorana cyane cyane mu gukumira ingorane zifatiye ah, ku rukoba ndetse n'ikindi nacyo ah, nka- nk'uko abandi kumva babivuze batawabivuze nshaka ko igiciro bivuze ko dufatiye kuri ah, perezida obama yari yaratowe nk'umu- nk'umwirabura wo muri ah, wa- muri amerika ariko ugerageje kuraba neza na neza ntaco yagerageje kumarira cyane abirabura cyane cyane abirabura basigaye muri afurika mbere benshi ntibate- ntibareka kumunenga bavuga yuko yagize icyo yonona ahubwo muri libiya agwanya abirabura nawe rero nshaka kumubaza imigambi afise kuri gakondo yiwe ku barundi ku bakongomani ku batanzaniya ku ba- ku baribiyeni n'abandi bose muri make nko ku muga- ku mugabane wirabura Eh, hanyuma ikindi nacyo ni nk'intererano nashaka umu- gutera icyuma mvuga nti eh, n- nubwo abitosha ngo ashe ku ntambwe ishimishije cyane gusumba ariko ubundi bwo reka tube eh, optimisite bidashyize ngo atere intambwe ikomeye cyane gusumba ngo ashire mu ngo atorwe yibuke umugambi wiwe uko ari kugira ngo ashobore guteza imbere eh, abandi bameze nkawe apana kwiteza imbere nkawe guteza imbere abigeme nkawe abadamu nkabo birashoboka ibya kongresi nawe agira icyo aca ashyiraho nka igire nka fo- nka foundation izofasha gupromotinga abandi bigeme bafite indoto nk'iziwe Uh, kugira ngo bijye bigende neza n'aha atashoboye gushika azahashika n'abandi ntacahagarikira ngaho gusa ariko nizera ko bizogenda neza jacques urakoze cyane kubera ko mu burundi mutatwumva neza kuri fm ndasaba mu buhanga bw'ibyuma kuba ba- bakugumije kuri telefoni kugira ngo wumve ibisubizo ah, madame esperance hope ah, ikora aguha madame ikora reka duhere kuri ibi bibazo bya bya jacques bya nyuma hanyuma n- nibaza ko mu bibazo bye harimo na kiriya cya mbere john yari yabajije kijyanye n'akarusho uzazana hanyuma uze no gusubiza twagira yezu
murakoze cyane jacques ibibazo byanyu mwatubajije ni ibibazo byiza cyane ikibazo cya mbere um, mwatubajije ku bijyanye n'icyo duteganya gu- kuzakora nk'umudamu uh, w'umunyafurika Um, abadamu abadamu nta nubwo ari abanyafurika gusa iki ni ikintu kiri mu bihugu byose n'iki gihugu cyo muri amerika tuzi ko ari igihugu gikomeye ku isi abadamu baracyari minority baracyari ku mubare mu- mukeya muri muri government kubera imyumvire y'abantu baracyari ko ba- ba- bagwanya kugira ngo babone u- iyo myanya Um, ntabwo bikimeze nka mbere guhera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ubu byagiye bizamuka byagiye byiyongeraho neza ariko ndibaza ko ikintu kinini nukora ku mudamu wese cyangwa ku mwana w'umukobwa wese ahari ikintu kinini nukora gusumba ibindi izo foundation izo ibindi byose twatekereza bitangira ni ukuburekinga ibi ngibi nkiyamamaza nk'umukobwa w'umunyafurika gukuraho inzitizi zituma abakobwa batagera ku cyo bashaka
gukuraho izi nzitizi kugira nkaba nakwiyamamaza ndi laboredi wivu all of this ibi ngibi iri ngiri ni ijwi rivuga cyane kandi ndasaba ko umwana w'umukobwa uri kuntegera wese aho yaba ari hose yumve ko nimba nshobora kuba nahaguruka nga ngapoza kandidatire yanjye ndi laboredi n'ibi bintu byose umunyafurikakazi impunzi byose umumama umujeni mama egeni ibyo ngibyo bitume uwo mwana w'umukobwa aho ari hose bitume uwo mumama aho ari yumva ko ijwi ryiwe rifite akamaro ijwi ryiwe rifite umwihariko umunsi azahaguruka akarikoresha rizamekinga diferense naho ibindi byose tuzagenda tubyiga uko tugenda kubera ko hari igihe uvuga uyu munsi ngo ndateganya ibi n'ibi n'ibi bigahinduka kubera circonstance runaka ugezemo ariko ndumva ko kuba umukobwa w'umunyafurikakazi na turago abanyafurika abakobwa n'abagore b'abanyafurikakazi bagira naziciyemo ikiri mutoya naziciyemo kandi ndazumva naje muri iki gihugu nzumva kandi n'ubu nyine ndayinshobora nabo ndazumva cyane so my hope ni uko hari icyo hari icyo n'ubundi twakora kirenze iki ngiki kugira ngo abana b'abakobwa biyumve bisange bumve ko nabo bafite umwanya muri sosayeti ikibazo cya kabiri wavuze guteganya gukora kuri rasizme muri amerika iki ni ikintu kiri kinini cyane kandi ni ikintu kiri solonge cyatangiye kera ariko mu ruhande rwanjye uko uko mbyumva numva ko umuntu wese agomba kuzana contribution ye numva ko umuntu wese agomba kugira icyo akoze akavuga ati uruhare rwanjye ni uru nguru nararukoze urundi ruhare rw'undi muntu nturumbaze numva ko ikintu cyiza tugomba gukora ni uko tugomba guhindura hariho abantu benshi iyo iyo mwicaye mukaganira nta nubwo ntibaprofesinga a people of color bavuga gusa ibintu batazi nubwo hariho abagabo bakomeye n'abagore bakomeye bakoze ibintu bitandukanye ariko usanga bari ibitekerezo usanga bari suze forume ariko iyo uri kumwe nabo ushatse kuvuga ko benshi bazira ubujiji baba badasobanukiwe neza cyangwa se ngo babe bagira amahirwe yo kuganira nawe birabura cyangwa se abimukira kugira ngo babe bamenyana
si ubujiji wenda ariko ntibara bafite bafite ya picture ya kera bya bintu byose byagiye biba kandi ibyo byose byatewe n'amapolisi byatewe n'amategeko yari yaratowe kugira ngo abirabura bagende baba depurayivu bakandamizwa
ariko noneho abo bantu bafite iyo myumvire ikintu ikintu wakora ni ukubegera ni ukugendana nabo gahoro cyane cyane abantu baba bari muri pawa runaka bashobora gukora ikintu gishobora kwafetinga abantu benshi abo bantu bose uburyo bwiza ni ukubana nabo ni ukubegera ni ukubabwira uwo uri we ni ukubereka ko nta tandukaniro riri hagati yacu nawe kandi noneho ugakora ugakora neza kurenza ugapuruva ko ibyo bakora nawe wokora kandi wakora noneho n'ibirenze n'ibyo ngibyo
urakoze cyane madama ikora ndibaza ko byinshi ubibumbiye muri icyo gisubizo uduhaye reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika ndibaza ko ariwe ushobora kuba uwa nyuma cyangwa undi umwe bizimana wiriwe neza bizimana uranyuva bizimana bizimana ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko madama esperance ndibaza ko ari twagira yezu wakomoje ku bijyanye ko uyu munsi ari umunsi mwiza cyane cyane ko hano muri leta zunze ubumwe za amerika hanabonetse umugore wa mbere w'umwirabura watorewe kuzaba umucamanza mu rukiko rw'ikirenga nzi ko adakomoka cyangwa se atatanzwe n'ishyaka ryawe ariko ibyo ari byo byose nayo ni amateka hari icyo wabivugaho
murakoze yego nibyo ketanji ntabwo ari ari umu republican ni umudemokarat ariko on top of all of that ni umwirabura ni umumama mu by'ukuri ni ishema rinini cyane ku bamama ni ishema rinini cyane kuri people of color kubona katangi afata uyu mwanya kandi nizeye ko azakora ibikorwa byiza cyane kubera ko ari ari smart ari competent so ni ikintu cyo kwishimira cyane ni insinzi ku bakobwa ni insinzi ku bamama ni insinzi ku bantu b'uruhu rwirabura urakoze cyane kuri telefoni turi kumwe na bizimana twongeye kumubona bizimana wiriwe
wiriwe neza uri hehe
ndi kigali mu rwanda ariko mvuka mu burundi mu ntara ya bujumbura rirare ikibazo cyawe
ngo ndabanza kubashimira ijwi rya amerika muragerageza mukaduha ijambo twebwe rubanda ikibazo
hanyuma nashimira umushiki wacu kuba yaragerageje kwitanga agaseruka ngo nkaba mwifuriza ko namara kuba umusenateri yanashyiramo imbaraga kugira ngo azabe na perezida
arimo arahatanira kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya leta ye ya ayowa
ariko imyaka uko izakomeza nawe azakomeze atera imbere ubu perezida yazabukora mu myaka iri imbere turamushyigikiye nk'abanyafurika ntabwo yaba perezida kuko itegeko riteganya ko ugomba kuba waravukiye muri amerika niko bimeze madame ikora yego yego
hanyuma soza mu magambo make cyane kuko tugeze ku musozo
ngo hanyuma ikindi kuba ngo akomoka mu gihugu gihoramo intambara arabona bitazamugabanyiriza amahirwe yo kuba abanyamerika bamwizera cyari ikibazo icyo ngicyo urakoze cyane bizimana madama ikora mu masegonda make cyane mu kanya turaba dusoje ikiganiro
murakoze cyane bizimana ntabwo mpaye niyamamaza nk'umukongomanikazi ndi kwiyamamaza nk'umunyamerika so kuba igihugu cyanjye kirimo ibibazo by'intambara kandi naje nkaba narabiciyemo iyo ni egisperiyanse y'ubuzima ariko ntabwo biyafekita na gatoya ibyo turimo turakora hano murakoze urakoze cyane madame esperance hope ikora amasegonda make cyane niba ufite ijambo rya nyuma wifuza kugeza ku bakurikiye ijwi rya amerika nguhaye amasegonda mirongo itatu
turabanza dushimire ijwi rya amerika tubashimire mwebwe mwadutumiye muri iki kiganiro tubashimire n'ibikorwa mukora kugeza aya makuru yose ku bantu bacu mu karere k'iwacu nanone kandi dushimire n'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo kuza gutaramana natwe muri uyu mugoroba murakoze kandi mugira amahoro madame esperance hope ikora ukomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ukaba urimo kwiyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko yo muri leta ya ayowa nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye kandi natwe tukwifuriza ibyiza muri ibyo bikorwa byawe urimo wakoze cyane
murakoze cyane nshimire enjeniyeri patrick wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe